ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda utwumvira ku mirongo migufi ya shoti wevu kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda turi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu kuri interineti mudusanga kuri wa eshatu radiyo yacu voa akadomo komu muri kumwe na jeffrey mutagoma ni umwanya w'ikiganiro muri isanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bita tura
ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
uyu ni umwaka wa gatatu utangiye kuva amashyirahamwe y'uburenganzira bwa muntu mu rwanda atangiye gahunda y'imyaka itanu yo gushishikariza abana kugira uruhare mu guharanira uburenganzira bwabo no kurwanya ihohoterwa ribakorerwa nk'irishingiye ku gitsina gukoreshwa imirimo ivunanye cyangwa guhabwa ibihano bibabaza umubiri imiryango iharanira uburenganzira bw'umwana mu rwanda ivuga ko by'umwihariko ikibazo cyo gusambanya abana gikomeje gufata intera ndende mu rwanda ku buryo buri mwaka abana batwaye inda batajya munsi y'ibihumbi cumi na bitanu bivuze ko umubare w'abasambanywa urenze ubwo kuko harimo n'abadasama cyangwa se n'abana b'abahungu mu mpera z'umwaka ushize inteko ishinga amategeko y'u rwanda umutwe wa sena yagaragaje ko ihangayikishijwe n'iki kibazo isaba ko leta yakarishya amategeko asanzwe ahana iki cyaha ndetse igashyiraho uburyo bwo gutangaza mu ruhame abahamwe nacyo mu rwego rwo guca intege abagikora impamvu zituma iki kibazo gikomeza kwiyongera ni izihe byaba se ari uko ibihano ari bito ni uko se abaturage badasobanukiwe n'ingaruka z'icyo cyaha kuki se ingimbi n'abangavu b'iki gihe bamerewe nabi n'iki kibazo kuruta ibihe byose ugereranije n'ababanjirije mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi turagerageza gusubiza ibi bibazo n'ibindi byose turi bwibaze turabifashwamo n'abatumirwa bacu batatu turi kumwe na bwana frank habineza umudepite mu nteko ishinga amategeko y'u rwanda uhagarariye ishyaka riharanira kurengera ibidukikije democratic green party ryo mu rwanda turi kumwe kandi n'umuyobozi ushinzwe guhuza gahunda z'impuzamiryango y'uburenganzira bwa muntu akaba n'imboni y'uburenganzira bw'umwana evariste mu rwanashyaka turaza kandi kwiyambaza dr gakwaya albert impuguke mu bumenyi bwa muntu akaba n'umuganga mu byerekeye umubano no kunoza urukundo n'umubano bigera ku ndunduro inogeye bombi dr gakwaya araza kudufasha gusobanukirwa n'impamvu zishingiye ku mitekerereze zitera icyo kibazo nanone turisegura ku banywanyi b'ijwi ry'amerika ko tutari buze kubabonera umwanya wo kuvugana n'abatumirwa bitewe n'imikorere yacu yagiye ihinduka kubera ingamba zo kwirinda ikiza cya virusi ya korona gusa turagerageza kubaza ibibazo byinshi bishoboka twizera ko bimwe mu byo mwibaza bishobora gusubizwa mbere y'uko twakira abatumirwa bacu reka tubanze duhe umwanya mugenzi wacu asumuta kaboyi i kigali mu rwanda atugezeho inkuru yakoze mu mpera z'umwaka ushize kuri iki kibazo
komisiyo y'imibereho y'abaturage n'uburenganzira bwa muntu muri sena y'u rwanda niyo yacukumbuye iki kibazo maze igaragaza ko mu rwanda abana bakomeje gusambanywa baba abakobwa ndetse n'abahungu mu ngero nke yatanze komisiyo y'imibereho myiza muri sena yagaragaje ko kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda kugera mu mwaka w'ibihumbi bibiri abana basaga ibihumbi birindwi aribo bagejeje ibirego ko basambanijwe ku gahato mu rwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha rib muri iyi mibare hagaragaramo abana bari munsi y'imyaka icumi bangana n'ibihumbi bibiri n'ijana na mirongo itandatu na barindwi mu gihe abari hejuru y'imyaka cumi n'umwe kugeza kuri cumi n'irindwi bo bagera ku bihumbi bitanu magana atatu na cumi na batatu ku rundi ruhande ariko imibare yatangajwe na minisiteri y'ubuzima igaragaza ko mu bana basambanijwe bakabyarira kwa muganga muri iyi myaka itatu bagera ku bihumbi mirongo irindwi na bine ubushakashatsi bwakozwe na komisiyo y'uburenganzira bwa muntu bugakorerwa ku bana magana abiri nabwo bwagaragaje ko abana benshi basambanyirizwa mu ngo zabo ndetse no ku mashuri muri aba babajijwe abagera ku ijana na cumi n'umunani basambanyirijwe mu rugo naho mirongo ine basambanyirizwa ku mashuri mu gihe abasigaye bagiye basambanyirizwa mu nzira mu modoka mu mahoteli no mu nsengero sena igaragaza ko ukurikije imibare y'abasambanijwe bagatanga ibirego n'iy'abasambanijwe bagaterwa inda nk'uko byavuzwe na minisiteri y'ubuzima babyariye kwa muganga bigaragara ko iki cyaha kigihishirwa senateri umuhire adiriye uyoboye komisiyo n'ibyagarukaho komisiyo yasanze bituruka ahanini ku kuba mu miryango hagaragara guhishira abasambanya abana ukaba uzi yuko umuntu yasambanije umwana wo kwa runaka ariko kugira ngo utange amakuru kugira ngo uwo mwa- uwo muntu ahanwe biracyarimo ikibazo twabonye kandi hari abantu bagikemura iki kibazo binyuze mu bwumvikane akabona ni umwana ni mubyara w'umwana wamuteye inda cyangwa se ni- ni umwana bafitanye isano arera wa- wasambanyije uyu mwana akanga kubivuga bakagikemura mu buryo bwo kumvikana iyo ugereranije rero umubare w'abantu bakora iki cyaha cyo gusambanya abana n'umubare w'abahanwa usanga rwose umubare w'abahanwa ari mutoya abasenateri bagaragaje zimwe mu mpamvu zikomeye zongera isambanywa ry'abana muri ibi bihe batunga agatoki mu kuduka kw'ababyeyi mu burere baha abana babo ndetse n'imikoreshereze y'imbuga nkoranyambaga itagenzurwa uyu ni senateri uwera pelaje na senateri wizeyimana evode iyo urebye nko kuri yutube cyangwa za fesibuku uburyo ziteye nta buryo bw'ubwirinzi ku bana babasha kuba bazigeraho bazikoresha umuntu wese ashyiraho inkuru uko ashaka ushaka kuyifungura nawe akayifungura mbona hakwiriye kujyaho uburyo bwo gukumira abana batarageza muri iki gihe cyo kuba bakwemererwa nk'uko hariho amategeko abuza abana bataragira imyaka runaka kunywa inzoga hakabaho n'ibituma abo bana batarageza icyo gihe badashobora kwakisesinga ku nkuru nk'izo ngizo kompiyuta yabaye eh, nk'igikinisho umwana akinisha muri kwa kubura umwanya kw'ababyeyi baramwana baramusigira laptop Mu- murebe kuri youtube urafungura ugahita ubona abantu bigisha uko imibonano mpuzabitsina ikorwa I- i- i- ibi bintu turabikontorora gute ninde muntu ninde custodian w'ibi bintu hari n'abasenateri bamwe bagaragaje ko ibihano bihabwa abakoze ibi byaha bikwiye kongerwa senateri kanyarukiga efuremu ibihano byo gufunga imyaka makumyabiri kugeza kuri makumyabiri n'itanu hakaba n'ubwo bigera kwa burundu ese iyi myaka makumyabiri makumyabiri n'itanu mbonye yaba wenda ari mike yakongerwa hari n'abafashe rero intera nini mu guhana gukomeza ibyaha ngira ngo murabyumva hari n'abavuze ngo u- u- ufashe umwana ku nguvu bajye bamushabura zimwe mu ngaruka zagaragajwe n'abagiye bakora kuri iki kibazo cyo gusambanya abana bakiri bato zakozwe na komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu ndetse n'imiryango yita kuri iki kibazo haza ku isonga ko umubare w'abana basambanywa bakiri bato usanga imyanya myibarukiro yabo yarangiritse abandi bikabaviramo guterwa inda bakiri bato ubuhamya bw'umwana w'umukobwa wabyaye atarageza imyaka cumi n'irindwi bugaragaza ubuzima bubi yanyuzemo burimo no gufungwa kuko yakuyemo inda turongera turabonana n'ibindi ya kabiri mbimubwiye nyine ambwira ko inda atari iye ntekereza rero kuyikuramo ukoresheje imiti ya kinyarwanda maze gukoresha imiti ya kinyarwanda hashize nk'ibyumweru bibiri bibaye wa muntu nyine amvamo arabivuga umwana biba ngombwa ko bamukura muri tuwarete twe twamusize hari indirimbo ugira icyo kintu ndayigira cyane nk'iyo mbonye abandi bamama nyine bahetse cyangwa baza kunsura ntabwo natinyuka kuvuga ati reka turebe umwana mu rwego rwo guhangana n'iki kibazo gihora kivugwa n'inzego zinyuranye sena y'u rwanda irasaba guverinoma gukora no gutangaza buri mwaka urutonde rw'ab'inkiko zahamije burundu icyaha cyo gusambanya abana kandi rukagezwa mu nzego zegereye abaturage ndetse hagashyirwa mu mihigo y'ingo no mu mihigo y'inzego z'ibanze ingamba zo gukumira iki cyaha no kurwanya kurandura burundu iki kibazo cyo gusambanya abana iyi myanzuro yagejejwe kuri guverinoma yatowe n'abagize inteko ishinga amategeko umutwe wa sena ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali Asumta Kaboyi umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika i Kigali mu Rwanda tugushimire cyane reka noneho twakire Frank Habineza umudepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda uhagarariye ishyaka ryo kurengera ibidukikije Democratic Green Party ryo mu Rwanda Bwana Habineza ikaze mu kiganiro muri Isanga iki kibazo twumvise ko cyaganiriweho ku rwego rwa Sena namwe ku rwego rw'u mu nteko ishinga amategeko mwaba mwarakiganiriyeho yego ikibazo kirahari ntabwo ari honyine mu nteko ahubwo ni mu banyarwanda ndetse icyo wumvise mu raporo yari yakoze yasohotse ku rwego rw'igihugu yagaragazaga uko abantu batewe inda cyane cyane eh, no muri iki gihe turimo ki- cya korona uko byagaragaye ko byiyongereye cyane kubera abana benshi bamaze iminsi eh, bari mu rugo ariko bikagaragara ko bahohotewe cyane n'abantu bo hafi abo mu muryango cyangwa mu miryango yabo cyangwa se n'abaturanyi Eh, bigaragara ko abana benshi batwaye inda cyangwa bahohotewe So, ni ikibazo kiri muri sosiyete nyarwanda nabwo ari ikibazo gishya kimaze igihe Ah, ndetse hari n'ingamba nyinshi eh, zakozwe cyangwa zikorwa na n'ubu zikorwa kugira ngo duhangane nacyo E, wenda izo ngamba muraza kuzitubwira mu kanya kari buze ariko reka tubanze turebe uburyo kibageraho n'uburyo mumenya ko icyo kibazo gihari kuko hari abavuga bati nubwo umubare w'aba- w'abagaragara ko bahohotewe muri ubwo buryo ugenda uba munini mu by'ukuri ntabwo ari wose kuko hari abaceceka cyangwa bagahishira ko byababayeho mwebwe uburyo mufite nk'intumwa za rubanda bwo kumenya icyo kibazo mukimenya mute bigenda gute ikibazo cyo guhohotera abana ah, nk'uko nawe mbivuze ah, buri muntu wese arakizi kubera ko eh, iyo tugiye gusura abaturage tugiye mu giturage ah, turabibona ariko cyane iyo ubajije mu bigo by'amashuri ah, barakubwira ati abana benshi bataye ishuri babita drop out ah, school drop out ba- bavuye mu ishuri ah, cyane kubera ko batewe inda cyane se bamwe bahohotewe cyangwa bafashe ku ngufu ubwo iyo- nibo bikunze kugaragarira cyane iyo tujya tureba abana ah, bavuye mu mashuri cyane abana b'abakobwa nyine iyo bakunze kugira iyo drop out noneho ah, niyo mu nzego z'ibanze nabo bagenda bareba ba- nabo barakurikirana cyane bakareba abana bigaga batakiri kwiga eh, abana bagomba kuba bafite- ba- bagomba kuba bari mu mashuri bari mu kazi bakaba bose bafite abana mu rugo barimo kurera abana kuko bakunze kugira ikibazo cy'uko abantu babatera inda babihakana none iyo babihakanye bikaba ikibazo kwandikisha umwana kuko umwana kumwandikisha bisaba ko bagira se wa- kugira ngo ngo bamubaruze noneho akenshi aho mu nzego z'ibanze niho bikunze kugaragara iyo umukobwa ashatse kwandikisha umwana adafite eh, papa we noneho bamubuze papa we rimwe rimwe umukobwa akamuhishira ntamuvuge ntabivuge bitewe n'uko hari igihe ababyeyi babigiramo uruhare umwana akaba yarafashe ku ngufu n'umuntu wo mu muryango ariko mu- muri famiye bagashaka bakanga kubivuga kugira ngo we kwiteranya n'abandi bo mu muryango noneho ugasanga rimwe na rimwe uwo mwana ashaka kumwandikisha ku mu- ku- ku- ku yisekuru sekuru cyangwa nyirakuru bikaba ari ibibazo ubwo bikagenda bimenyekana tukagenda tumenya twese yuko hari ikibazo hari abakobwa bari hariya bafite abana batagira hasi ubwo ibi byose amadeni akagenda agaragara cyangwa se imibare ikagenda iboneka gutyo Mm, muri uko gusura abaturage no kuganira na bose hari ubwo babatekerereza ngo mumenye impamvu itera ibyo bintu ko bigaragara ko ibirimo kuba muri iki gihe bitigeze biba ah, mu myaka yabanjirije iyi ngiyi
Eh, ibintu tutari tumenya ni uko ah, akenshi usanga habamo gushuka ah, abana b'abakobwa babashuka bashuka- bashukwa na- n'aba- n'abakuze bakababeshabesha babeshesheje utuntu amandazi kubabesha iki- utuntu nk'utwo noneho bimwe bigaterwa n'ibibazo by'amikoro makeya aba ari mu muryango umukobwa umuhungu akamubesha ngo azamuha iki n'iki n'iki noneho umukobwa agashukwa bikaza kurangira amuteye inda noneho nyuma yaho akaba yanamwihakana ariko hari n'igihe abana b'abakobwa bishora mu- mu- mu ngeso mbi bakumvikana n'abandi n'abahungu cyangwa se bakakubona uko bakundanye kandi mu by'ukuri bafite imyaka itari iy'ubukure bakiri hasi hasi imyaka cumi n'umunani noneho eh, byamara kugaragara ko ari ikibazo wa muhungu akaba ya- yahunga aho hantu akaza mu karere kamwe akajya mu kandi cyangwa se hari igihe bajya no mu kindi gihugu bamaze kumenya ko bya- byakomeye So, ibi byose twumva harimo ikibazo wavuga cy'amikoro makeya ah, ari mu miryango ariko ikindi kabaho n'ikibazo cyo kubeshwa abana babeshwa kuko ba- bari gushukwa Eh, noneho hakabaho n'ikibazo kimwe na rimwe cy'abacurire mu miryango usanga abana bamwe barabuze ukuri guhagije mu miryango kugira ngo bashobore kuba bagira umuco wo kwirinda Mm. mu ngamba ngira ngo wavuze harimo iyo nyine irimo kuganirwaho na sena iherutse gusaba leta ko yakongera ibihano eh, kandi ikaba yajya itangaza urutonde ku mugaragaro rw'abamaze guhamwa n'icyaha ko amategeko ahana icyo cyaha bundi imyaka makumyabiri n'itanu kugeza ku gifungo cya burundu mu gihe ubuzima bw'umwana bwaba bwahitanywe n'icyo kibazo cyangwa se bwagizweho ingaruka zigaragara ko ntekereza ko akarishye bihagije mwaba muteganya kuba mwasaba ko igihano cy'urupfu cyakongerwa kugarurwa mu mategeko y'u rwanda ibiyaga rero muri sena ntabwo ndizi ko sinzi umusenateri kandi sinivugira sena ariko kandi icyo navuga ku bijyanye n'igihano cy'urupfu byo ndumva ni icyemezo cyafashwe na leta y'u rwanda yuko gikurwaho ndumva ntabwo kiri muri politiki z'uko cyagaruka kandi nta muntu wagishyira ku igihano cy'urupfu cyagaruka ikintu cyasimbujwe n'ubundi gufungwa burundu aho gufungwa burundu ariko hakabona burundu by'umwihariko ndumva nibyo byasimbuzwe ndumva iyo politiki yo kuba hagaruka igihano cy'urupfu ntabwo sinumva ko yakwaka mu rwanda ntabwo kubera ko leta y'u rwanda babyizeho neza cyane igihe icyemezo cyafatwaga kandi ni ikintu twashimye cyane natwe frank habineza ukuriye ishyaka democratic green party ryo mu rwanda ukaba unarihagarariye mu nteko ishinga amategeko y'u rwanda umutwe w'abadepite reka tugushimire cyane uyu mwanya uhaye radiyo ijwi ry'amerika
yego murakoze cyane natwe turabashimiye kandi mujye amahoro y'imana mu mwaka w'ishyamba mubiri reka noneho twakire umuyobozi ushinzwe guhuza gahunda z'impuzamiryango y'uburenganzira bw'umwana akaba n'imboni y'uburenganzira bw'umwana evariste mu rwandashyaka bwana evariste mu rwandashyaka ikaze mu kiganiro muri isanga reka ntangire nkubaza ubwo duheruka kuvugana mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda wavugaga ko iki kibazo gihangayikishije mu rwanda kandi gikomeje kwiyongera n'ubu niko bikimeze n'ubundi ikibazo kiracyahari abana baracyasambanywa ku bwinshi kuko nta mwaka n'umwe tujya tujya munsi y'abana ibihumbi cumi na bitanu batwaye inda nibura noneho ikindi kintu cyaje gutungurana cyangwa kigasa n'ikibabaje kuri iki kibazo muri iki muri uyu mwaka turimo unagendanye n'ibihe bya kovidi twabonye abana batewe inda n'abantu mu miryango yabo harimo no kugeza ku babyeyi bababyara kubera yuko mu gihe cya kovidi bari bari hafi n'ababyeyi babo bari bari hafi n'abantu ba hafi bo mu miryango yabo ku buryo hagaragaye amahohoterwa menshi yo gusambanya abana no kubatera inda bikozwe n'abantu ba hafi bo mu miryango yabo ikindi twabonye muri iki gihe cya kovidi ni uko hari abagerageje gutera abana inda ndetse bakabatunga nk'abagore n'abagabo icyo nacyo ni ikintu tutari dusanzwe tumenyereye mu minsi yashize babateraga inda ariko ugasanga birangiye aho ngaho ariko ubu hari uturere tumwe na tumwe nka muri rusizi ndetse no mu tundi turere byagaragaye yuko nyuma yo gutera inda abana hari abagerageje kubana nabo nk'abagore n'abagabo n'ubwo inzego z'umutekano zabihagurukiye abenshi bagafatwa ngira ngo rero navuga ko nta kintu urebye cyahindutse cyane cyane ugereranyije n'uko byari bimeze umwaka ushize n'ubwo ingufu nyinshi zikomeje gushyirwamo ariko turacyabona imibare y'abana baterwa inda igikomeje gutera inkeke urebye kuri ibyo ruvuze imibare y'abana batwara inda yiyongereye cyane cyane muri iki gihe cya covid cumi n'icyenda abana babana n'ababyeyi mu ngo imibare yiyongereye ku ruhe rugero mbongira ngo imibare duhabwa na minisiteri y'ubuzima ntabwo irashyira ahagaragara imibare y'abana batewe inda muri covid bose muri rusange ariko twebwe dufite imibare y'abana bagera nko kuri magana atanu muri dukeya ku buryo niyo ukurikije n'indi mibare n'indi mibare ugenda wumva cyangwa amakuru tuvana mu turere usanga mu by'ukuri imibare itaragabanutse ugereranyije n'uko byari bimeze umwaka ushize ubwo rero ntabwo navuga ngo uyu munsi hari imibare ifatikanya kuri yaba byabayeho muri covid ariko dufite amatesi y'abo bana bagiye baterwa inda n'abantu mu miryango yabo kandi tutari tubimenyereye ubwo nayo nimara kujya ahagaragara tuzabibamenyesha kuko imibare y'umwaka bibiri na makumyabiri ntabwo minisiteri y'ubuzima yari yabishyira ahagaragara
naho ibyo nanone wari uvuze bijyanye no kubatera inda barangiza bagashaka kubatunga abo se ni abasanzwe badafite abagore ni urungano rwabo cyangwa ni abantu bakuze byo bihagaze bite mu magambo arambuye
ntabwo navuga ngo ntabwo ari abantu basanzwe bafite abagore ahubwo ni abantu b'urubyiruko bari hejuru y'imyaka makumyabiri n'itatu ariko rero nyine nk'uko mubizi umwana w'imyaka utarageza ku myaka cumi n'umunani ntabwo yemerewe gushyingirwa abahohotewe ubugira kabiri ndetse n'itegeko tugenderaho ntabwo ryemera ko umwana uri munsi y'imyaka makumyabiri n'umwe abana nk'umugore n'umugabo tuba twabonye amakesi y'abantu bari hejuru y'imyaka makumyabiri n'itatu makumyabiri na makumyabiri n'itanu bagerageje kubana nk'umugore n'umugabo n'abana bari munsi y'imyaka cumi n'irindwi nyuma y'uko babateye inda bakumva yuko igisubizo cyabanguka ari uko babana nabo nk'abagore n'abagabo bumva ko wenda hari ari ubibwira ko ari ukubagirira impuhwe naho ubu ugereranije uko bimeze ubu n'umwaka ushize imibare ihagaze ite byaba byaragabanutse cyangwa byarushijeho kuzamba
turindiriye imibare itangazwa na minisiteri y'ubuzima ngo turebe ariko ikigaragara ni uko nta kintu kinini umuntu yavuga cyagabanutse kuko n'ubundi amatete y'abana baterwa inda dukomeza kuyumva dukomeza kugenda twumva akarere runaka abana magana atanu abana magana arindwi aka cyangwa se wenda buri gihembwe ukurikije uko ubushakashatsi mukora bubyerekana mubona ubu bwiyongere budasanzwe buterwa n'iki ibi bintu biraturukaye
ngira ngo twebwe mu bushakashatsi twakoze hari ibintu bigera kuri bine byashyirwaga ku isonga ikintu cya mbere kwari ukutanyurwa kw'abana ugasanga abana ntabwo bari kunyurwa n'iby'imiryango yabo itunze ariko bigaterwa nanone n'uko imiryango itabonera abana umwanya abana umwanya wo kubaganiriza ngo ibasobanurire uburyo bagomba kubana na bikeya imiryango yabo itunze niba umwana adashobora kuboneka yo ku ishuri niba ababyeyi b'umwana badashobora kubona amafaranga yo kuruhira umwana ku ishuri umwana ugasanga ahuye na wa muntu umucikisha irindaza aramukambanije biba byatewe n'uko wa mwana irindaza ararishaka wa mwana iwabo ntabwo bamusobanura uburyo agomba bamufashije kuba muri bwa bukene cyangwa muri ya mikoro makeya y'umuryango wabo noneho hakabaho n'icyo ngicyo navuze cyo kuba abana muri iki gihe turi mu gihe cy'iterambere umwana arabona umuntu atunze telefone y'ibihumbi magana abiri nawe akifuza kuyitunga nta bundi buryo yayibonamo rero bitanyuze muri abo bantu bamufuka bakamutora no muri izo ngeso icyo ni cyo kimwe cya mbere kandi twabonye ikindi twabonye ni uko amakimbirane yo mu miryango nayo ni amwe atuma abana batisanzura mu miryango ugasanga umwana ntabwo yishimiye umuryango we amakimbirane y'umuryango agira ingaruka ku bana ayo makimbirane y'umuryango rero ugasanga atumye baba yorohereje ba bandi bapfuka abana nabo kugira ngo babe bapfuka ba bana bitewe n'ibibazo baba barimo by'imiryango yabo ikindi twabonye ni uko hari abana batari basobanukiwe cyangwa badasobanukiwe n'ubuzima bwabo bw'imyororokere bafite amakuru makeya ku buzima bw'imyororokere ku buryo umuntu waba usanga hari ingero tujya tugasanga nk'umugabo yafite umwana w'umukobwa ati nituryamana nijoro ntabwo inda ishobora kujyamo nijoro ntabwo inda ishobora kujyamo ku manywa ugasanga kuba badafite amakuru bamwe badafite amakuru ahagije ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere nacyo kikaba imwe mu mpamvu yatumaga cyangwa ituma dukomeza kubona abana baterwa inda ku bwinshi ikindi navuga ko nanone harimo kuba abagabo abenshi baradohotse ku nshingano za kibyeyi cyangwa ku muco nyarwanda kumva yuko umuntu w'umugabo ajya gusamba kuryamana n'umwana w'imyaka cumi n'itatu cumi n'ine harimo no guta umuco kuri bamwe mu bagabo ku buryo nacyo usanga ari imwe mu mpamvu zituma dukomeza kugira amatese menshi agenda yiyongera agenda yiyongera
naho iki cy'ababyeyi se wari uvuze basigaye nabo baboneka ko basambanya abana babo cyo mu gisobanura mute mu bushakashatsi bwanyu
ngira ngo iki ngiki muri kuri twebwe ni agahomamunwa kuko dukora ubushakashatsi ntabwo twari twagize tubona mu makete y'abana batenda n'ababyeyi babo cyangwa abantu b'imiryango yabo ya hafi ariko byagaragaye muri iki gihe cya covid navuga yuko wenda sinzi ukuntu nabyitange navuga yuko ari nk'amahano twagushije twagushije cyane reka mwite gutyo kuba ababyeyi benshi barataye umuco baratekutse ku nshingano za kibyeyi kuba bamwe banabikoresha no kuba bafashe ibiyobyabwenge akumva ko akaza akanywa yatinda akatukira umwana wiwe wenda rimwe na rimwe yamwitiranyije n'undi muntu wenda reka mbyite gutyo ibintu by'ubusinzi ibintu by'ibiyobyabwenge ibintu byo guta umuco nacyo ni kimwe mu mpamvu zatumye tubona abantu bo mu miryango y'abana basambanya abana bibyariye cyangwa abana bo mu miryango yabo
hari abavuga ko abana nabo bo muri iki gihe batoroshye babifitemo uruhare bashingiye wenda ku byo babona ku mbuga nkoranyambaga cyangwa ku byo babona bikorwa mu bindi bihugu ibyo nabyo murabyemera
ku ruhande rumwe navuga yuko nubwo umwana atagomba gushinjwa icyaha kuko akenshi na kenshi ibyo twajyaga kubibwa cyane tuza kuba dufite imibare imibare myinshi y'abana mu cyangwa bagashaka n'abantu babaruta kuba baragiye baziterwa n'abantu babaruta rero byumvikane ko habayemo gutukana cyangwa gufatirana tutirengagije ko nanone wa mwana uyu mwana uterwa inda umuta none hagati y'imyaka cumi n'itanu cumi n'ine cumi n'irindwi gutyo aba ari mu gihe cy'uburumbuke kandi umwana uri mu gihe cy'uburumbuke twese turabizi yuko umubiri we ubushyushye ashobora kuba yakora imibonano mpuzabitsina mu buryo bworoshye yatigishije uburyo bwo kubana n'ubwo burumbuke bwiwe cyangwa n'ubwo bugimbi bwiwe mu by'ukuri ntabwo uruhare runini twabushyira ku bana cyane kubera yuko abana ni batoya bakabikorerwa n'abantu bakuru babaruta ariko hari n'abana desire bagwa muri uwo muti
iki kibazo abasenateri bo mu rwanda baherutse kukiganiraho bagaragaza ko bahangayikishijwe cyane n'ubu bwiyongere bavuga bati iki kibazo kiranze kirarandagatanyi gikomeje kuba ingorabahizi bamwe bakavuga bati amategeko ahana iki cyaha niyongere kuremerezwa abandi bakavuga bati abahamwe n'iki cyaha nibashyirwe ku rutonde batangazwe mu ruhame ngo bireba kuzatinyuka kugisubira mwebwe mu miryango irengera abana ibi bitekerezwa na mwe ikintu cya mbere cyo kuba hakorwa urwo rutonde rw'abantu bahemukiye abana rugatangazwa twebwe nk'umwana warengera umwana turabishyigikiye ko iyo mibare ko abo bantu batangazwa kuko arega n'ubundi aretse ko n'ubundi baba banafunze abazatangazwa ni abamaze gukatirwa n'inkiko baba banafunze n'ubundi abariko bari kugira ngo n'abandi wenda abagabo bagenzi babo babyumvireho ariko twebwe turabishyigikiye ariko bigakorwa mu buryo butabangamira umwana yaba umwana wo ku watewe inda ku buryo bitamugiraho ingaruka yaba umwana abana bakomoka ku muryango wa wa mugabo ufunze ugiye gutangazwa kuko iteka ibyo dukora byose tubikora ku nyungu z'abana ntabwo rero bikwiye ko umwana wenda watewe inda bamutangaza muri urwo rutonde bazajya batangaza amazina y'abo bagabo ariko hadatangazwemo imyirondoro y'abo bakoreye icyo cyaha ibyo ntacyo bikwiye kuko ni no kugira ngo n'abandi wenda abagabo ubone nk'uwo wari usanzwe uzi ariko urwo rutonde wenda byagerageza kugira abo bitinyisha ikindi ni uko kuvuga ngo kongera ibihano byo cyangwa kuvugurura itegeko nta nta kidasanzwe kirimo kuko itegeko tugenderaho uyu munsi rihana ibyaha muri rusange ryavuguruwe ngira ngo muri bibiri na cumi n'umunani ibihano birimo biraremereye rwose imyaka makumyabiri n'itanu n'imyaka makumyabiri idashobora kujya munsi noneho byaba byagira ingaruka ku mwana ukaba wahabwa n'icyo gihano cya burundu mu by'ukuri iki gihano ntabwo ari gitoya igihano ntabwo ari gitoya ahubwo abantu bakwiye gutekereza ngo ngewe mugabo ninjye wifuza kujya kumara imyaka makumyabiri n'itanu mu munyururu abagabo bagatekereza ku bana babo bagiye gusiga ari imfubyi yaba abo babyaye kuri uwo mwana bateye inda ndetse n'abana basanzwe bafite ku bafite ariko agatekereza no ku buzima bwiwe bwose bugiye kurangirira mu munyururu cyangwa ugiye kumara imyaka makumyabiri n'itanu mu munyururu hejuru ikintu yagombaga kwirinda ntabwo ari guhindura itegeko ngo igihano kimanikirwe rwose ntacyo byahindura cyane kuko igihano n'ubundi gisanzwe ari kinini ahubwo abantu bakwiye kwigishwa iby'iki gihano abantu nibura bagatinya iki gihano abantu bagatinya imyaka aho niba badashobora gutinya icyaha cyo gusambanya umwana batinya iki gihano cyo kuba ugiye kumara imyaka makumyabiri n'itanu imyaka makumyabiri mu munyururu mu by'ukuri nacyo ni igifungo kitari gitoya ariko kuba ngo wenda ngo bacyongere kereka ucyongeye ukazanamo igihano cyo kwica kandi ntabwo byashoboka mu rwanda nta nta igihano cyo kwica tukigira ubwo rero numva icy'ingengaruka abantu bakwiye kwigishwa bagasobanukirwa n'iri tegeko bagasobanukirwa n'ibihano bihana iki cyaha ku buryo buri wese najya no kugikora abazi yuko iki gihano kimutegereje
mu kanya gato turaza kugaruka mu byo murimo gukora muri iki gihe mu rwego rwo kurwanya icyo cyaha cyangwa se gushakira icyo kibazo umuti ariko reka mbanze nkubaze ibi bintu mwe mukora ubushakashatsi mubona biba mu rwanda gusa cyangwa no mu bindi bihugu mubona iki kibazo gihari
ntabwo ari mu rwanda gusa no mu bindi bihugu birahari cyane ahubwo iyo ugiye kure usanga mu rwanda ariko dufite imibare mikeya kuko hano hakurya za uganda no mu bindi bihugu duturanye usanga imibare iri hejuru ntabwo ari ikibazo ntabwo ari umwihariko w'u rwanda ahantu wenda ubona bidakunda kuba cyane ni mu bihugu nk'ibyo byateye imbere za amerika n'uburayi n'ahandi n'ubona hari amakesi make y'abana baterwa inda ariko mu bihugu byacu bya afurika ntabwo ari umwihariko w'u rwanda wonyine
none se nka aho mwari muvuze nk'aho mu bihugu bya amerika n'uburayi kuba bitahaba cyane mutekereza ko ari impamvu zo kujijuka kw'abaturage cyangwa ni ukubera ko bazi ko itegeko ari itegeko igihe icyo ari cyo cyose babikinishije byababera ikibazo
tubitekereza mu buryo bugera nko kuri bubiri mu bihugu byateye imbere ababyeyi baha umwanya abana babo umwanya munini cyane umwanya munini umubyeyi aba ari kumwe n'umwana ari kumuganiriza ku buzima bw'imyororokere icyo gikoze wahura n'izi ngaruka iki gikoze wagikora wirinze wirinze gutya ni ukuvuga ngo mu by'ukuri ababyeyi bafata umwanya munini wo kuganiriza abana babo ku buryo badashobora kugwa muri uwo mutego cyangwa n'abawuguyemo mu by'ukuri bakawugwamo bazi neza ko baguye muri uwo mutego ikindi ni uko n'ubundi mu bihugu byateye imbere usanga kenshi na kenshi abantu basobanukiwe n'itegeko abantu batinya kuba umuntu yafungwa igihano cy'iyo myaka makumyabiri makumyabiri n'itanu izo parametazi zombi zirahari ariko ikiri nyamukuru ni uko abana ababyeyi bafite umwanya munini wo kuganiriza abana babo
reka noneho tugaruke ku cyo mwebwe impirimbanyi z'uburenganzira bw'abana mukora muri iki gihe ibyo bintu ko byanze bikaba bikarandagatana bigakomeza kuba nubwo umaze kumbwira ko biri mu bihugu hafi byose mwe iyo ntambara murimo murayirwana mute murakora iki
intambara n'ubundi tukirwana nk'uko nigeze kubikubwira ubushize ko twatangije ubukangurambaga cyangwa dukomeje ubukangurambaga bwo kuganiriza abana kugira ngo nabo bagire uruhare muri iyi ntambara ibugarije ikindi ni uko dukorana n'inzego zose hakabaho gushakisha bano bantu bateye bano bana inda aho bishoboka bagakurikiranwa ndetse twebwe nka karado by'umwihariko twazanyemo n'ikindi kintu cyo kuba twarashyizeho abavoka bo gufasha abana bana kuregera indishyi kuko wasangaga umwana avuga ati ngiye sindatanga amakuru ku muntu wanteye inda kuko nibamara kumupima imyaka makumyabiri n'itanu nta kintu nzabona wenda yari kuzajyamo igihumbi ariko ubu twashyizeho abavoka bo kubafasha kuregera indishyi ku buryo urubanza rurangira cyangwa rutangira hari umwavoka uri gufasha wa mwana nubwo bitaragera kuri bose ariko twarabitangiye dufatanyije na minisiteri y'ubutabera ku buryo nkeka ko nabyo ni bimwe mu bizatanga igisubizo ku buryo abana bazatinyuka kujya batanga amakuru ku byabayeho kubera ko bazi ko bazabona indishyi ikindi ni ubukangurambaga n'ubundi mu bantu bose gukangurira abagabo kwirinda abana gukangurira abagabo bijyanye n'uburyo iki cyaha kigira ingaruka mu buryo bubiri kigira ingaruka ku bana babyaye kigira ingaruka kuri bo ubwabo bagiye kumara ubuzima bwabo mu munyururu cyangwa imyaka makumyabiri n'itanu kugira ngo buri muntu wese nk'uko nari mbivuze nibura aho gutinya icyaha atinye n'itegeko atinye n'iki gihano mu by'ukuri ko kimutegereje n'ubukangurambaga mu mashuri ibiganiro ku maradiyo ni ubukangurambaga mu by'ukuri n'ubuvugizi aho bishoboka kugira ngo leta igire icyo ikora niba ari ukongeramo ingengo y'imari yo ku bijyanye no gukumira leta ibe yakongeramo iyo ngengo y'imari ariko natwe turi mu rugamba rwo gufatanya n'izindi nzego zose kugira ngo dushyire ingufu nyinshi cyane mu gukumira kurenza uko turi guhangana n'ikibazo twamaze guhura nacyo
wari uvuze ku kintu cyo kuregera indishyi abavoka gufasha abana kuregera indishyi kuba byaba byabayeho hari abamaze kuregera indishyi no kuzihabwa bagaragaye
twebwe nka karado by'umwihariko abantu tumaze gufasha abana makumyabiri kuregera indishyi muri bo imanza eshanu twabashije kuzitsinda reka mbyite gutyo ku buryo n'indishyi urukiko rwamaze kuziporonosa hari bamwe batangiye kuzihabwa ariko n'abatarazihabwa harindiwe yuko abahesha b'inkiko bajya kurangiza izo manza ntabwo mu guca indishyi harebwa ku bintu bigera nko kuri bibiri harebwa ku bushobozi bw'uwo mugabo wakatiwe ugomba gutanga indishyi hakareba ku muryango asanzwe afite niba yari asanzwe afite abana itegeko rivuga ko bagomba no kureba no kuri sayidi ya ba bana basigaye ataraba yajyaye ahandi bakagera indishyi ariko kugeza uyu munsi ni miliyoni imwe miliyoni ebyiri biterwa n'ubushobozi bw'uwateye inda ndetse n'umuryango afite ku buryo nibamuca n'indishyi bitazahungabanya n'umuryango usigaye depite frank habineza wo mu ishyaka riharanira ibidukikije mu rwanda yavuze ko hari n'ababyeyi bamwe bahitamo kwicecekera cyangwa se bagahishira ababa bakoreye abana babo ibyamfura mbi rimwe na rimwe kubera ko aba ari abantu bo mu muryango cyangwa se hari izindi mpamvu zituma badashaka kubashyira ku karubanda icyo kibazo mwe mu baharanira uburenganzira bw'umwana mukibona muti n'ubundi biracyagaragara biracyagaragara kuko ngira ngo nk'uko tugenda tubibona dukurikije n'amakuru tuvana mu butabera kugeza uyu munsi nta n'ubwo bwari twageza kuri makumyabiri ku ijana y'abakurikiranweho kino cyaha ku bagikora ibyo bigaterwa ntabwo biterwa n'uko leta idafite ubushake bwo kubahana ntabwo biterwa yuko inzego zacu z'umutekano zidafite ubwo bushobozi ahubwo biterwa n'uko amakuru abura amakuru akabura ugasanga ya miryango yo ku bana irikunga abana n'ababateye inda ugasanga ngo ni ngo ntitwizemo tujye kuvuga umuntu wateye umuntu umwana wacu inda kandi wenda dufitanye isano mu by'ukuri ibyo nabyo biracyahari ndetse na cyane ku buryo ariyo mpamvu abagezwa imbere y'inkiko kugeza umunsi ari bakeya ibyo bintu mubyitwaramo mute
icyo dukora n'ubundi ni ugukangurira iyo miryango ko ari uburenganzira bw'umwana kugira ngo ahabwe ubutabera ndetse no kubamenyesha ko udatanga amakuru ku mwana wahohotewe kandi ubizi nacyo ari icyaha ndetse kinafungirwa gishobora no gufatwa nk'ubufatanyacyaha bamara gusobanukirwa ko nabo hari ibihano bishobora kuba bahura nabyo igihe babikoze muri ubwo buryo bagatinyuka gufasha abana kurega bagatinyuka bagafasha abana babo kugira ngo batange ibirego ariko aho byagaragaye ko bamaze kugunga byumvikana n'itegeko rirabafunga dukorana n'inzego zibishinzwe nabo bagakurikiranwa ndaho ubutumwa ababyeyi ko bagomba kugaruka ku nshingano za kibyeyi bakaba uruhande rw'abana bakabasobanurira uko iterambere barimo riri kugenda n'uburyo bagomba kuryitwaramo abafite ubushobozi bukeya bagafasha abana babo kubana na bwa bushobozi bukeya ariko bagafata n'umwanya uhagije wo kubaganiriza ku buzima bw'imyororokere ababyeyi bakajya bumva abana ku buryo mu by'ukuri abana ibibazo bafite nabyo babibwira ababyeyi aho kugira ngo abana bahure n'ibibazo babure n'uwo babibwira ikindi ni uko ababyeyi nanone bagomba kuba ba mbere mu ku guhagurukira gukumira amakimbirane yo mu miryango kuko twabona ko agira ingaruka ku bana ndetse bikabaviramo n'ubusambanyi bubaviramo gutwara inda mu by'ukuri ababyeyi bakongera bakagaruka ku muco bakaba abana hafi bakabaganiriza ndetse n'abaturanyi nabo bakaba babona umwana ugiye nko guhura n'ikibazo nabo bakaba bamufasha kugira ngo bafate umwana wese nk'uwabo ikindi ni uko eh, iki kibazo ntabwo gikwiye gukinishwa ntabwo gikwiye kuba gifatwa nk'ikibazo gisanzwe buri munyarwanda wese akwiye kugifata nk'ikibazo kidasanzwe ku buryo buri wese akigira icye buri wese akagihagurukira kumva yuko atari inshingano ya karado atari inshingano ya minisiteri y'ubutabera atari inshingano ya mijeprofe cyangwa ibindi bigo bito bihuriye n'abana ahubwo buri munyarwanda wese akumva ko ari inshingano ziwe zo kurengera umwana cyangwa zo kwirinda umwana ku bagabo eh, babikora ikindi ni uko abana ubwabo nabo nabo bagomba kumenya ubutumwa bw'uko bagomba kuvuga oya imbere y'ababashuka cyangwa igihe bahuye n'icyo kibazo bakaba batanga amakuru ku byababayeho kugira ngo ba bantu babikoze bakurikiranwe n'ubutabera mu by'ukuri ni ikibazo gikwiye gufatwa na buri munyarwanda wese nk'ikibazo gikomeye ndetse akakigiramo n'uruhare kugira ngo tugikumire kugira ngo twirinde gukomeza guhura n'ibibazo nk'ibi ngibi bwana evariste murwanashyaka ndagushimiye cyane kuri uyu mwanya n'ikiganiro uhaye ijwi ry'amerika murakoze cyane mu gihe icyo kibazo gikomeje kwiyongera ariko hari abavuga yuko gishobora kuba giterwa n'imitekerereze ya muntu nicyo cyatumye twiyambaza dr albert gakwaya aradufasha kudusobanurira niba bishoboka koko ko yaba ari indwara cyangwa se bishingiye ku mitekerereze anatubwire uko umuntu ashobora kubigenza ngo yirinde icyo kibazo dr gakwaya ikaze mu kiganiro muri isanga murakoze cyane jeffrey murakoze cyane ye
Nshimiye ubutumire bwanyu nishimiye ubutumire bwanyu yego urakoze nawe ku- ku- kubwitabira dr gakwaya kuki abantu bakuze bisanga bagiranye imibonano mpuzabitsina n'ingimbi cyangwa se abangavu imiyabaga mu rurimi rw'ikirundi haba hari uburyo bw'imiterere ya muntu butuma bino bintu bibaho Eh, ubu- eh, nagerageza kubisobanura mu magambo maremare ariko banza kwisegura cyane kuko urakoresha imvugo eh, imvugo isa nkaho mm, izimije kugira ngo niba hari nk'umwana udukurikiye twumva tuvuga ibyo mm, abakoroni batwumvise ko ari ibishitani mm, kandi ari ibintu nyine bikwiriye kubaho mu bantu binakwiriye no kwigishwa Mm, twe twanabyize noneho tugera tubura uko ubiganira mu bantu rimwe na rimwe tu- tugeraho tugafatwa ko wize n'ibishitani koko rimwe na rimwe ukurikije tu O, niyo mpamvu rero ngiye gusaba ko ndagenda nzimiza n'aho mutumva mugende mumbwira Eh, biremewe koko mm, ko na- ntabwo ushaka kuvuga ko byemewe ndavuga ko bibaho cyane kandi binazwi ko abantu benshi bakuru bamaze kugera ku myaka igiye hejuru hari igihe umubiri wabo cyangwa se ubushobozi bwabo cyangwa se umubano bari kumwe n'uwo bari kumwe mugenzi wabo ah, u- utabagendekera neza noneho bigatuma habaho hazamukamo akantu kameze nko kujya gushaka ahandi kujya gushaka ahandi ashoboye kuko wenda iwe biba bitakunze Aha Eh, urenze ndavuga- u- u- ukiri aho ngaho eh, sa n'ugerageza na- wari uvuze uti ndibuze kugenda nzimiza ariko eh, nda- ndaza kugerageza nanjye kugenda mfasha abateze amatwi ijwi- ijwi rya amerika ku gukurikirana nk'aho wari uvuze ngo umubiri utabagendekera neza eh, sa n'ugerageza ku
Eh, hari igihe ku bagabo ku bagabo cyane cyane kuko nibo tugiye kugarukaho ntatari uko mbaha eh, mvuga ko ariko bagakwiriye kubigenza ubundi bagakwiriye kujya gukonsulita kujya kureba nyine umusekisologe cyangwa se umupikologe cyangwa se n'umupikiyatire se cyangwa androloge noneho bakaba bagufasha kujya eh, bagufasha kongera gusubirana ubukaka n'ishema mu byo wari usanzwe ukora kuko hari igihe umubiri bikunanira eh, bi- bibura umurego ugera kuri cya gikorwa kigera ku ndunduro ariko bitapfiriye aho gusa eh, hari nk'igihe usanga wenda byatewe n'indwara indwara zigabanya eh, ubushake bw'umurego kuko buri burya buri mugabo buri gitondo mu- mu guhera mu rukerera yasinziriye neza umubiri wongeye ubwonko bwongeye kuruhuka hari igihe um- ujya kubona ukabwirwa n'uko umubiri wawe wagize igitsina ndavuga ikivumbikisho cy'umugabo cyagize umurego iyo kitagira umurego kenshi icyo gihe uba utangiye kujya kureba niba udafite ikibazo cya eh, cy'indwara z- z'umuvuduko w'amaraso cyangwa se cy'umutima eh, icyo gihe bakagufasha cyangwa se mm, hara- cyangwa se haranavutsemo za diyabete cyangwa se n'impyiko zirimo kugira ikibazo aho ngaho ni utuntu abantu bakwiriye gukora aba- abantu b'abagabo kugira ngo bajye gushakishiriza kuri twa twana kuko uh, mm, harimo rero n'abo bidakundira kongera kugirira dizire dezire sinzi uko wakivuga mu cyongereza cyangwa se mu kinyarwanda ni icyifuzo uwo bashakanye bitewe n'uko yitwara kuko hari igihe twese murabizi hari igihe tuvuga tuti twarimariye twashatse abagore cyangwa twashatse abagabo ugasanga umuntu ntagikora ikintu gituma wa mugenzi we amugirira amurotaho amugirira icyifuzo none se dogiteri tukiri aho wenda tutarajya kure wari uvuze kuntu umurego ushobora kugenda ugabanuka ku mugabo bitewe n'imyaka yaba afite ariko nanone nkibaza ntese iyo ugabanutse ntuba ugabanutse ni iki cyatuma utagabanuka mu gihe ari kumwe n'umuntu mukuru nk'uko wagabanuka mu gihe ari kumwe n'uwo mwana w'umwangavu cyangwa se w'umuyabaga ko n'ubundi umubiri we udahinduka ni iki gituma habaho iryo tandukaniro iyo basanze nta ndwara zirimo zituma uwo murego ugabanuka wenda cyangwa agasomborotso ndavuga iyo abonye wamufasha we cyangwa se yabonye uwo basanzwe babana ibice bye bishamadura bigasembura wa mugabo bikamutera mu mutwe ikintu gikomanda cya gitsina guhagarara ni ukuvuga ngo nta ndwara irimo y'umubiri aba agomba wundi kubizana akamera neza ntibigende bikora bicika intege se cyangwa ngo bimare akanya gato biba bihagaze byongere bicike intege byongere bihinduke bicika intege nka cya gitsina cy'imbata ni ukuvuga ngo ibyo bita penifurasi ni ukuvuga ngo ku mwana muto rero kubera ko we hari byinshi hari byinshi cyane hari ikintu cya mbere kubera ko umukobwa agakobwa kakiri gatoya ku bantu b'abagabo icyagaragaye no mu bushakashatsi bwinshi no mu nyandiko nyinshi twagiye twiga kuko tutazivuga muri aka kanya zo icyo bita misiteri ni umuntu mushya ni umuntu ugizwe n'ibintu byinshi bitangaje kubera n'ubwiza kuko kaba kakimenya gatoya kaba kagifite mwene iby'inyuma noneho tuza kwinjira mu byo mu mutwe noneho rero ikindi iyo ari umwana kaba gakeneye kuvumbura buri gihe kagerageza no gushakisha ibintu byose bituma kagaragara noneho no kuba akenshi na kenshi abantu benshi nk'abo ngabo baba bafite abandi bakorana bamaze igihe kirekire baratangiye kuba umubano wabo waratangiye kuba ibintu bisanzwe nta muntu ukimubwira ngo ukora iki neza ndetse bakabona ari kumwe n'umuntu umubwira ngo ngo umeze neza ngo ndakubona neza bimeze gutya noneho bigatuma na wa wundi yongera kumva ari umuntu wa mugabo yongera kumva ari umuntu ukunzwe ufite za periforomasi ariko noneho byagera by'umwihariko byagera mu cyerekeranye nuko na turiya twana tuba tureba n'indoro irogare cyane cyane mu cyerekeranye n'indoro indoro indoro indoro ituma ukuntu aba akureba areba umuntu mukuru nawe ashaka kumureba byonyine byongera ubukana mu cyerekeranye na ya dezize na cya cyifuzo na twa gusubira kugira intege nyinshi zo gusomboroka zo gusomboroka biza kuganisha kuri kwa gucana umuriro uganisha kuri cya kivumbikisha noneho si aho ngaho bigeze gusa n'ukuntu umuntu mutoya kubera ko abashakisha abashakisha cyane cyane ko banafite n'ubushobozi bukeya imwe aba ashaka kumenya aba ndetse n'ibivumbikisho ndavuga igitsina kiba kikiri gitoya kitaramenya ibyo bintu byinshi aho ngaho rero ugasanga rimwe na rimwe icyo cyubahiro uko kubaha kugirira indi konsiderasiyo ni uko gusa nk'aho ubu ni umugabo abona uwo mugabo nk'umuntu wubashywe wubashywe biyongera kuko burya ku mugabo natureroma umugabo burya ikintu asaba niyo inkonsiyama atabishaka ni uko agirirwa icyubahiro ni uko icyo akoze cyemerwa wanagikosora ukagikosora ariko washimye icyo yakoze cya mbere noneho abo ngabo urumva ku bana batoya b'abakobwa bo baracyemera kandi akenshi baba barimo kwishakisha kuko imyaka twavuze y'ubugimbi y'ubwangavu ni imyaka ya identite yo kwishakamo uwo azaba we noneho aho ngaho rero aba ashaka kugira ngo asosiye muri cya gikorwa cye noneho bigeze rero mu mubonano muri cya gikorwa ngirana kibanza guhera mu mutwe noneho cyageze ahandi bagera kuri bya bivumbikisha ahandi mu rugo agera mu rugo kuko uko umuntu akura uko umugabo akura hari uko agenda agira
ibigize igitsina cy'umugabo bigenda biba binini ariko hakabamo na za porositate zigenda ziba nini cyane ndetse bikagabanya ubukana bwo kugira bw'umurego ariko by'umwihariko ku mukobwa ku mudamu nawe uko agenda akura uko abyara niko za nzungano zigenda ziba nini rimwe na rimwe rero rwa rwungano rw'umugabo ruzagerayo ntirubashe gukora hirya gosha dorowate kuko nongera nsubiremo muri kiriya gikorwa kigera ku ndunduro abantu bose baba bagomba guhera bihera mu mutwe bakazagera ubwo babigezaho hariho abaryoherwa biturutse ku hari bumva ibyishimo umunezero biturutse kuko umugabo akoresha igitsina cyangwa se n'uko umugore yitwara kuko uko umugore yitwara mu mibonano nibyo byongera ubukana bwo ubukana bw'umurego w'igitsina cy'umugore ubwo se abo bana ko baba batanabizi sinavuga ngo ntibabizi ariko ugereranije n'abantu bakuru ko umuntu yakabaye atekereza ati ntabwo bafite uburambe muri byo nk'abantu bakuru ni ubuhe buryo bitwara bwatuma ibyo bitekerezo ubwo bushake burutaho kuza
urumva nk'umugabo kenshi na kenshi uri mu rugo iwe utajijukiwe n'ibyo bintu byo n'umugore we ko bagomba kubiganira ngo bahindure ama uburyo bwo kubikora ngo buri wese yerekerane ukundi abikora ndetse bajye no kubikora babanje kuryoherwa babanje gutangirira hamwe kuko hari ibintu bibagirwa mu bantu benshi bamaranye igihe icyo bita ibibanziriza gukora umubonano mpuzabitsina ni ukuvuga ngo ni ugutegura mugenzi wawe nawe akagutegura hari igihe usanga byitirirwa iby'umugabo gusa umugore we ntagire icyo akora ndetse byajya no kuba ugasanga uwo mugore wenda aryamyaho cyangwa se umugabo nawe aratangira ahita arangiza urumva cyangwa se biragera hagati bikamupfana nta n'icyo arwaye kindi ari uko wenda uko byegerana uko byaba ibitsina byombi muri forotoma ntabwo ya egisitasiyo ndobo ni nko gucana ikibiriti bihora gucana ikibiriti kugicanura cana cana cana cana noneho bikazageraho wa muriro ukazagera hahandi byongera bwa bukana bw'umurego noneho ariko ku mwana mutoya we kubera ko biba ari bitoya cyane rimwe na rimwe akagaragaza n'ubushobozi buke bwo kwihanganira ubwo kwinjira cyangwa se akanabigerageza kukumvisha ko wenda arimo kubabara ko aribwo bwa mbere akibikora niko bikunda kugenda efektivuma noneho ugasanga wa muntu asubiranye bwa bugabo bwa kera yumvise avuga ati atahangaha rwose ureba ko bigenda uriya yari agiye kuzanyita numva ko ntari umuntu ushoboye ugasanga rero ka kandi gatoya kubera kuniha gutaka kugira gute ibyo mbiboneye amagambo kubera kuniha gutaka kugira gute bikongera kongera ubukana nuko uwo mwana biba bimeze n'indero na rogare ndetse wenda rimwe na rimwe n'ibyuya n'ibiki bigaragaza ko rwose ari mu gikorwa gisa nkaho cyageze iyo kigera cyamugejejeho iyo kigera ariko ku wundi ku wundi we yabanaga nawe rimwe na rimwe yahoraga amusaba imbabazi atinya kugira impano mbabarire none sinzi uko byagenze nirirwanye siteresi ugasanga wenda n'undi ntabyihanganiye ararakaye ahita ahindukira cyangwa se abivuyemo rimwe na rimwe no mu biganiro abantu babana igihe kirekire bakanabivugana ugasanga umugabo ni birakomerekeje muri kamere ye bwite icyo bita buresitini narcisitike ariko yagera ahandi akabishobora kandi ari n'umuntu nanone ka kandi gatoya kagifite amasharume y'umuntu ukiri mutoya gagifite bya bindi bya inosanse noneho yahagera akabona akoze ikimu icyo nakwita nko kumunoza akanatinda cyangwa se akabanguka muri kwa kurangiza mu kugera ku ndundo ibyo rero urumva sinzi niba nsobanuye neza wenda wakomeza ukansobanuza gusa icyerekeranye n'uko hamwe abishobora cyane ahandi bikamunanira kubera ibyo mugenzi we aba amwiteguyeho ndetse akanabifashwamo kutabigeraho n'uko wenda rimwe na rimwe inzungano ziba zaragiye zirushaho kuba nini zirushaho ku bukenera ingufu nyinshi kandi undi aho atarimo kugenda ageraho cyane
ndibwira ko aho noneho byumvikana ko ishobora kuba ari imwe mu mpamvu zatuma abantu bakuze bashakisha aho bakura uwo munezero bamwe muri bo baba batakibona ariko ntarava kuri iyo ngingo hari akantu wavuze ntabashije gusobanukirwa ko wavuze uti indoro unabivuga mu gifaransa uti rogari indoro yo ni iyihe ndoro abo bana bagira abantu bakuru baba badafite ni uwuhe mwihariko kuri iyo ndoro gerageza gusa n'usobanurira abaduteze amatwi ikintu kiva muri iyo ndoro n'ukuntu iba iteye gutuma umugabo yakumva ko hari ikintu yabuze hariya akaba akibonye hano
indoro yo yonyine ntabwo ihagije ni imwe mu hari icyo bita kiriteri kiriteri nyinshi hari izizana burundu nk'umuntu ushaka iyo agenda ashaka uwo bazahuza ubuzima umuntu bazabana agenda ashaka umuntu usa n'abantu yamenye mbere abo bantu yamenye mbere ni bande ni ababyeyi be akenshi abantu bashaka abantu babagaragariza ibyifuzo bazabana nabo babagaragariza urukundo babagaragariza ibyifuzo bisa nk'ibyo ba nyina babagiriye cyangwa se ibyo ababyeyi babo basi babagiriye cyangwa se abandi babanye nabo noneho hakaba n'ikindi cyitwa indi kiriteri yitwa emotion iyo ngiyo yo ni igitangaza kuko
ubwo ni amarangamutima amarangamutima cyangwa ibyiyumviro umuntu ukubaha umuntu ukugaragariza ko akumva mu mibereho yawe kuko buri muntu wese agira icyo bita furagilite noneho akakumva ndetse no kujya gushaka umufasha burya biba bigaragara ko harimo ikintu cyo kugira ngo mwungikane utakwifasha wenyine noneho umuntu ukumva umuntu ukugaragariza amarangamutima yo kukumva yo kukwakira yo kukwihanganira uwo muntu aba nawe ari mu bantu bakubera ni kimwe mu bigukura noneho hakaba n'abandi noneho bo bita sedikisiyo sinzi ukuntu umuntu yakita icyo bita iyindi kiriteri yitwa sedikisiyo iyi ibanza ari nayo nko kureshya se buriya
kureshya kureshya ibanze rero ni indobo indoro wa muntu ukureka ukamwitegereza cyane cyane abana batoya baba bigirira amasoni ntibakwemerera ko umureba umuntu utakwemerera umuntu mudahuza amaso kenshi iyo udaketse ko ari umuntu wibye ikintu ariko aho ngaho muri iyo gahunda ntabwo harimo kwiba kuko iyo mwicaranye cyangwa muri kumwe cyangwa se arimo akakwima uburyo nibwo buganisha kuri cya kindi cyo kuba misteriye uri umuntu w'igitangaza akakwima ko umureba ndetse iyo wamuhamije wakajya kobuseriva nawe urimo kumwobuseriva icyo kintu rero rogari nicyo kintu wowe buri wese aba akeneye ko bamwobuseriva ndetse nawe akenerwa kobuseriva akanakwangira kukwereka ko akobuseriva nicyo kintu ni je yo mu mutwe ni imikino yo mu mutwe nicyo kintu cya mbere gicanganyikisha abantu cyane cyane ko uwo muntu aba yakwigizeho umuntu ubura umuntu w'igitangaza umuntu utamenya aho aturutse utaravumbura noneho rero ibyo bintu wumva bigatangira kuzamura amaradara akwegereye ayo ari yo yose ariyo agize umuntu yo kugira ngo umugire icyo bita ideyari muri rwa rukundo rusimbura uwari urimo utari ukirimo kuko abantu benshi nongere nsubiremo ko abantu benshi babana bibeshya ko bibeshya ko bakunda kwibeshya ko uwo mubana wamufashe burundu ubu ntabwo ari ntabwo ari burundu umuntu mubana nta ushobora igicuruzwa umugore si igicuruzwa umugabo si igicuruzwa si n'akabati si n'intebe si na televiziyo si na kompiyuta ni ikintu nabyo kandi birahinduka haza amaverisiyo mashyashya ni ukuvuga ngo ni umuntu ugira amawusiyo menshi ahora ahinduka icyo rero kugira ngo wongere umurememo wowe azahora arota uzamufasha gukora icyo bita amashusho azajya yireseraho abona urukundo y'ipfa guhora umuntu ahinduka abenshi rero ntibabikora nibyo nigeze no kuvuga ko abantu benshi iyo bageze mu mago ndabizi jopure nani mba ndimo kubivuga ntibikubabaze nanjye ntibimbabaza hari igihe ugera mu rugo ugahita wiyambarira ibikweta cyangwa ibikamambiri cyangwa se ukagenda n'ibirenge waba wiriwe mu rugo ukirwa usa nabi twisize amavuta ugize gute ibyanwa waretse bigakura koga mu kanwa nabyo bikomeye cyane abantu benshi niko bigenda uwo muntu nawe akagera mu rugo agahita akuramo imyenda akambara imyenda y'indabaga icikaguritse akagera gutya agatangira gukora uturimo two mu rugo ugasanga buri gihe mubona nawe asa ukuntu kandi hari uko wigeze kumubona mbere ukimushakisha ibyo rero bigenda bigabanya isura ye muri wowe nawe ari wowe nawe akagenda akugabanyamo isura ndetse ugasanga nyine byararangiye ndetse bitavuze ko no muri wa mubonano kenshi badakora bimwe mu buryo bumwe busa kandi ugasanga abantu benshi ntibakunda no kubiganira ni ibintu byabaye tabu ndavuga mu banyafurika cyane no mu bazungu ahangaho rimwe na rimwe abo dukora dukoraho amaterapiye n'amayinterivasiyo usanga ikintu bakunda gupfa nabo baba baratangiye kumva ko uriya ni uwanjye namugezeho ugasanga na byararangiye naramufashe ugasanga nta kintu kimukorera kimushimisha arigera wenda aramujyana kuri saint valentin cyangwa rimwe na rimwe baragenda bagasohoka bakarya kapita cyangwa se bakanywa agafanta n'akagere ariko barimo gutongana ikindi umuntu mukuru w'umugore aba afite planifikasiyo nyinshi cyane n'umugabo zifite izindi planifikasiyo ugasanga mwabaye nk'abantu rimwe na rimwe mwibagirwa ko mugomba kongera kwibukiranya kubyutsa gutembereza rwa rukundo rwanyu ndetse no kwibukiranya ahatakozwe ahatajya hagerwa mu rukundo rwanyu ndetse no mu binyamuneza no mu kanyamuneza no mu ndunduro dogiteri gakwaya noneho tanga inama abantu babigenze bati icyo navuga ni uko buri wese mu rukundo buri wese agomba guhora ari misiteri agomba guhora ari igitangaza ku wundi agomba gukora ku buryo ashoboka umwe ntamenye gahunda ze ntamwiyereke uwo ari we wese agahora ahinduka haba muri cya gikorwa haba mu rukundo haba mu maserivisi atari ukwitanga cyangwa se kwidona cyane kwigura ahubwo ari uko bigomba kugenda cyane cyane umugore ndetse noneho rero n'umugabo uwo byakwiriyeho none kubera siteresi ntuyihebe ntugire gute hari uburyo bwinshi bushoboka ugomba gukora ku buryo wongera kunezeza wa mugenzi wawe ariko mwese ntimuze guhura musa nk'abiteguranye cyangwa nk'abasuzuguranye uribaza ko abantu bose bajya ku kazi basa neza noneho ugasanga ukuntu usa neza kuko umugabo yagushatse cyangwa umugore wawe yagushatse n'uwo mukorana ntongere ugarure ibyo ngibyo byemveritse n'umugabo wawe n'umugore wawe kubone usa neza mumeze neza kandi uburyo mukora ibyo mugomba gukora ibyo ari byo byose mubikore mu buryo butandukanye iteka ryose hajya habaho evolisiyo ko muhindura intebe zo muri salo ko muhindura amanapero n'uko muhindura iki bihinduka ibintu bihora bituma habaho misiteri uhinduka igitangaza n'ibinanirana mujye kwa sekitoroge biroroshye sekitoroge arongera akabasubiza ku murongo nk'uko byakagenda dr albert gakwaya impuguke mu bumenyi bwa muntu ukaba n'umuhanga mu byerekeye umubano no kunoza urukundo n'umubano bigera ku ndunduro inogeye bombi urakoze cyane kuri iki kiganiro uhaye ijwi ry'amerika nshuti namwe mwese mwari muteze amatwi ikiganiro muri sanga icyo uyu munsi naho tugisoreje reka mbashimire mwe mwese mwari muduteze amatwi nshimire na bagenzi banjye bamfashije kukibagezaho fatu alimasi karara niwe wamfashije kucyegeranya kuri mikoro mwari kumwe na jeffrey mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese